make una good evening my country people. i hope say i meet all of una well make i sharparly greet all of una wey dey lis ten to us from outside obodo naija and for inside naija una don sabi as we dey always greet ourselves make i give una three gbosa as we dey always give ourselves gbosamen gbosamen gbosamen we really appreciate una. Hmm for this country na only god go save us o but i sure still need to, to introduce myself sha na suppose don know person wey dey talk na suppose don know person wey dey yarn my my name never change na still na favourite girl adebayo zina we don carry our tori come from campus radar of federal university of agriculture abeokuta inside inside the land of alabata the tori wey dey my table this evening sad small no security for dis country again everything just hard food cost no security everything sha dey somehow na only god fit intervene for our matter o make we sharparly take the tori as we dey always take am we first take the small water before we go throw can inside the food tori the first tori wey dey my table this evening put hole inside my heart but i gats dey talk am no only unknown gunmen dey say dey attack church for ondo state hmm, na wow The next story wey dey my table dis evening tok say apc primary election go hold tomorrow na wa o di next story wey dey my table dis evening wey dey look me for eye like this. e talk say asu dem talk say go talk something about the strike for the students this week wey we just enter make e sha be good math good talk na the koko be that the last story wey we go take this evening na about politicians dem apc northern governors don talk person wey dem go back for this election make una dey wetin my people before we go chook hand inside the food tori. make we sharparly run am as we dey always run am the first story wey dey my table this evening as i don talk before e talk say unknown gunmen attack church for ondo state owo dem kill many and many get injury and dem don talk say if some of us dem some good nigerians if we dey around ondo owo federal medical center make we go there go donate blood you know any blood group all na all the blood blood group dem need now maybe e be o o positive or e be o negative or you be b or you be a b or you be a sha go there they need your blood make we help save life god go help us for this country god go intervene for our matter the next story wey dey my table this evening na about apc primary election dey go hold tomorrow wey go determine the person wey go be apc flag bearer as we don know say pdp dem do their own last week dem don choose pe the person wey go be their flag bearer um, na atiku as we don know am tomorrow na apc as per say na apc dey rule nigeria at the moment their own primary election na the talk of the town at the moment may go share help everybody the next day wey dey my table this evening as i don talk before na about asu matter asu president dem talk this week wey just pass e talk say e be like federal government dey give dem good eye dey give dem good things all the things wey dem want as per wetin dem talk o but dem never give us the full story but dem Talk. say e be like say na positive outcome dey come out from their meeting according to the negotiation wey dem don enter since last two weeks say make we no worry if everything don settle if everything don dey jolly dem go tell us how e dey go but make we calm down say this week wey we just enter dem go come tell us something we dey wait for wetin dem wan come talk na positive thing we sha dey pray for because four years course seven years course don dey turn to ten years may god help us for dis country the last week wey we go look into this evening yarn say apc northern govnor don talk the person wey dem go back for this coming election dem talk say na southern candidate dem go follow be like say dem no too get northern candidates for this election so na southern candidate dem wan follow na here we go stop for today my people. na me una go dey lis ten to na una e go dey meet make una take care of yourself and have a wonderful week ahead till next week we go meet again my name never change Masila una favorite girl. Adebayo Zeynep Kira no forget to dey follow our social media handle on Facebook on Instagram and make una click on our link to dey follow our WhatsApp status campus leader FUNAP una make una dey follow am till next week we go meet again I don talk make una take care of una self I love you.